hello my beautiful people. you welcome back So my people, as we talk now, while I don't share it, waiting dem talk say it e happen o na for kunle afford how dem talk say this matter they happen currently and as di popular blogger now carry the matter put on an instagram page Now, everybody can they talk. tok I know say for all the celebrity matter now, then they get online in law Now, so all this online in law come dey put dem mouth say as dem koko dey like dat o oh, and upon all di mata wey dey ground now as dem don see am dem don weigh am left and right dem no see wetin wrong wey dis man do for here o oh, say na di wife need to check himself in fact di mata wey we dey talk e hot no be small wey be say if you see di ogbonge comments wey pipo just dey put on top dis thing and you know say as some pipo eh dem dey close with all di celebrity dem kukuma get eh, original tori so na so dem dey pour am down then dey give am back to back say na wetin happen gangan be dis o oh, and wetin di man do e no bad at all at all so my pipo before we go into di details i will want you to if you haven't subscribed to our channel we go want you make una go subscribe right now and make una click on the red subscribe button wey dey there and god go continue to dey bless you and also i want you to watch the video to the end so that you can also know the tori you go know the full gist to this tori because the matter as e dey so no be small as everybody sef come dey talk am so on top of the blogger just lover carry put on top im page be say hmm okay me i read am as im take talk am say hello to a to a trouble in paradise o oh, as Kunle afford wife ìyàwó celeb unfollows her celeb husband over ex-wife drama. And trouble started when Kunle Afod visited his baby mama and their daughter, who is also Kunle Afod's first child in the US, and gave her money plus posted it online. Now so housewife vex or follow husband o, now so husband too unfollow the wife back. my people the matter no come too much like this okay but carry the matter they go in contact say it took the intervention of the old nigeria before she could wish the husband happy birthday yesterday with a dry caption a celeb wife don unfollow celeb husband o ogun ti dé o who go settle this fight báyìí transformer ọ̀gá padà gbé lọ o èmi òkú ẹ̀mí òkun ọ̀gá padà já ẹ̀mí òkun ọ̀gá padà já ige ewédú òyìnbó pa wá o i come in peace na wetin the blogger carry put on top the page be that and una know say this matter wey dey ground there e don tey wey be say dis matter don dey happen and di blogger one time carry am say im get one thing sef wey kunle afosef dey do wey be say e wan carry di matter put on top social media but well, one way or di other dem beg dis lover maybe say uh, eh, dis lover tok say dem beg am make e no drop di gist on top and ah, social media na so di gist come die down like dat and on top am kunle afosef wey dey call himself emi eh, oga con dey post up and down say no matter what wetin happen e no go leave im husband say as she dey so she be emi oga she be enkulia eh, for life say nothing fit happen wey she go leave di husband for once and in fact she further talk say even if im go marry another person e with that e no go even leave the husband for one second say she sabi the reason wey she glue wey she glue wey she super glue herself with am and on top dat social media when the um, the wife wan do im fortieth birthday in na so dem dey give us back to back love tori as di uh, wife na take appreciate the husband say im appreciate her for the love and the support all the time say forever is dem deal cos she no go leave am go anywhere na so the husband sef under the comment section come tok say wia she think say she wan go sef say dem survive there together wetin come happen while trailer pass dem mist, and as na so you don hear am from um, the popular blogger gist lover e say the wetin wetin cause the matter, wetin cause di yam pepper scatter scatter be say collier ford visit the uh, im first wife or im visit di ex-wife and also im first child to be precise for um, us say eh, the husband no come still leave am there say make him do am secretly na so him come still carry the matter put on top him social media and you know say the seller for come carry put on top him page say hmm the shocking thing wey she come talk be say she don di good news be say she don leave kunle afford na so everybody come dey talk say emi oga wetin happen why you go there you say nothing go make you leave am na nothing go make you shift your chair comot for inside wetin go happen even if matter take happen like this you suppose know how you go take package am now a Setoram a, without notifying the social media and for him page e come still talk say it eh, good make you forgive people but you go be fool if you come still trust them like before But the apple this matter not be here now, so people will be online in lock on the talk say dem kukuma no see anything wrong with what the guy did say now in daughter now and now the mama place the daughter dey stay say if if she wants if the husband kunle afford wan visit the daughter shey she go tell the daughter to comot for im mama house come see am say that one wrong now on your side so you no go do am say she shey e wan visit the daughter again ni pẹ̀lẹ́ o celeb wife and as another person come tease am say as she dey take call herself na so this person come talk say ele o my name is desola afo celeb wife engine oga emi oga kidney oga. oga transformer oga dis oga walking stick oga this and that this and that na so dem dey gist am matter sef no be small as online pipo sef come dey put dem mouth and this person talk say she need to calm her nerves down The other lady wasn't even dragging the man with her god has blessed her with four boys there's no way afford to go to us and will stop by to see his daughter she need to know that the girl also need to have a father's role and attention in her life May God help we women and fight uh, and fighting over illegal rights. And this person talk say, I heard the wife is kind of hot temper, always giving attitude when it comes to her hobby. Abeg, she should calm down jare. Shey make the man abandon his first scrutiny abi I don get. And if the man no do anything now, na we go see drag am online. E go make person marry someone with better understanding sha make she ṣáà get get out abeg ìyàwó celeb sọnù and you know this matter tey tey tey like i talk am say gistaba wan put mouth on top this matter the time wey him carry itele o come say say itele no take do im responsibility for im children wey im born carry them, put for one side na so im wan enter eh, afford matter but dat one talk say make you no do say im go do the needful and now we don know maybe na part of wetin eh, afford talk say im go do na im don dey do and this wetin im do come dey vex emi oga abeg my people. na the matter you don hear so so i wan make una just go the comment section make una just drop your own and i don tell you say many people wey be online in law dey don put their mouth dey don talk tok wetin dem sabi for di mata as dis pesin sef add and join say e has to visit im daughter dat one is sure and no big deal but why is e sitting in di mother's house eating boundaries is not being considered abi na only me dey think like dis you no fit carry your hunger go else somewhere else tor na di comment of dis person be dat dis person no support wetin kulia for do tok say even after seeing your daughter should you suppose sit down dey chop inside di mother house di mother wey you tok say you no dey marry again so my pipo na don hear am left and right so make na just drop your comment talk under the comment section make we see eh, wetin you sef see on top this matter? make na no forget to click on the red subscribe button and also the notification wey dey beside it stay safe as we go carry anoda ogbonge eh, gist come give una bye for now kò drive àbúrò o. àjẹ́ kó drive jẹ́ kó drive jẹ́ kó bó ṣe máa drive. why. wá wọlé.